iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu abarundi bahungiye muri congo bakomeje gutakamba kubera ibibazo byo kwivuza bibakomereye agiye kwa muganga ituru gatatu umwana arembye afise umuriro naguma ngenda ngo genda uzozejo ngo nta miti ihari je nari mfise umwana yari afise ingwara yo kurukoba nagenda kwa muganga mu gatari kuru bagaca bambwira ngo iyo miti ngo ntiraboneka
abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya murongwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ku bibazo byo kwivuza iyo rero ni imwe makuru yerekeye ubuzima tubagezaho hamwe n'izindi nkuru twabateguriye mugume hafi ya radiyo yanyu mbere y'uko tubagezaho izindi nkuru twabateguriye tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye aruyizi bigirimana kuyavugwa muri afurika abasirikare bari ku butegetsi hamwe n'abakuru b'abari mu myiyerekano muri sudani barumvikanye ku kiringo cy'imyaka itatu cya leta mfatakibanza izogana ku guha ubutegetsi burundu abasivile ibyo byatangajwe n'umwe mu bajenerale bari mu kanama karongoye igihugu Lieutenant General Yasser Al Ata yavuze ko amasezerano ya nyuma yo gusangira ubutegetsi azosinywa mu masaha mirongo ibiri n'ane n'umuhari Alliance pour la Liberté et le Changement watanguje iyo myiyerekano yashikirije ko muri iyo myaka itatu y'imfatakibanza amezi atandatu ya mbere azorangwa no gusinya amasezerano y'amahoro n'abarwanya leta mu bice by'igihugu birimo intambara General Ata yashikirije kandi ko mu kiringo ca leta mfatakibanza inama nshingamateka izoba igizwe n'abashika amajana atatu umuhari Alliance pour la Liberté et le Changement ukazohabwa ibice mirongo itandatu n'indwi ku ijana abandi basigaye bazova mu migambwe ya politike muri ico gihugu muri afurika kandi abantu bitwaje inkoho barishe abayoboke ba katolika bane bari mu rugendo rw'idini mu buraruko bwa burkina faso inyuma y'umunsi umwe umupadiri n'abandi bayoboke biwe batanu bishwe kivunga nk'uko bishyikirizwa n'umutegetsi w'ishengero katolika ryashyikirijwe ryo ku munsi wa kabiri igihe bari muri urwo rugendo bafise n'igishushanyo ca bikira mariya mu gisagara ca wahigwa ku munsi wa mbere niho umurwi w'abakora iterabwoba wabiraramwo bica bane bongera baturira ico gishushanyo ca bikira mariya nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi wa katedrale y'i wagadugu ku murwa mukuru wa burkina faso perezida rock marc christian kabore wa burkina faso asaba abanyagihugu arongoye kuguma bunza urunani akagabisha ko ivyo bitero bigamije gucanishamwo amadini aho bibiri vya bitatu vy'abanyagihugu ari abayoboke ba isilamu ikindi gice ca gatatu n'abakristo burkina faso yarasinzikajwe n'ibitero by'ubwicanyi by'urutavana ko bikorwa n'imihari y'iterabwoba ishamikiye ku idini rya kisilamu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu bashika amajana ane bakaba bamaze kwicwa nk'uko bishyikirizwa n'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp hanze ya afurika ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu amnesty international rivuga ko ryibaza ko leta ya maduro yakoze ibyaha bihohotera ikiremwa muntu muri venezuela kandi rigashaka ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha ibitohoza ko amnesty ivuga ko habaye gukorera hamwe hagati y'inzego zijejwe umutekano muri venezuela kugira bice uwo wese akekwa kuba atavuga rumwe na perezida nicolas maduro cyane cyane ababa mu duce tw'igihugu tubamwo abakene amnesty ivuga ko abategetsi bo ku rwego rwo hejuru barimwo na perezida nicolas maduro bari bazi ivyo vyabaye kandi ata ngingo n'imwe bafashe zo kubihagarika ishyirahamwe mpuzamakungu ni igisata caryo c'agateka ka muntu gisabwa na amnesty gushiraho umurwi w'abatohoza kuri ivyo birego mu nama yabo yo mu kwezi kuza kandi sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe mu buhorande nayo igatangura gutohoza kuri leta ya maduro
arezi bigira imana harakoze kuri aya makuru hiro ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda makumyabiri na kabiri ku mugoroba na metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu gitondo mwadusanga kandi ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikiganiro n'iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda i kigali mu rwanda hakomeje inama ya gatanu yiga ku ruhare rw'ikoranabuhanga mu rugamba rwo guteza imbere ubukungu bwa afurika inama bise transform africa summit ni inama rero yitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi bine barimo abayobozi abakuru b'ibihugu abanyemari abahanga mu ikoranabuhanga n'abandi mu bakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama harimo perezida w'u rwanda paul kagame perezida ibrahim bubakar keita wa mali na perezida uhuru kenyatta wa kenya ibindi bihugu bihagarariwe muri iyi nama birimo cameroon cote d'ivoire ghana senegal afurika y'epfo guine zambia na togo iyi nama rero yatangiye ku itariki ya cumi na kane y'ukwezi kwa gatanu turimo ikazarangira ku ya cumi na karindwi y'uku kwezi mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu tubikomeze mu kanya duhere mu rwanda aho minisiteri y'ubutabera ishishikariza abafungiye icyaha cya jenoside kubwiza ukuri imiryango yabo no gutanga amakuru y'aho bajugunye abo bishe irasaba kandi abari hafi kurangiza ibihano kuzitwara neza muri sosiyete bazasanga mugenzi wacu claude ganza munyamagana arakomeza iyi nkuru guhahanirwa icyaha cya jenoside hano bazi neza ko wemeye ibyo wababwiye byose wakoze warabibabwiye ariko umwana wawe umugore wawe uhora ubabwira ngo wararenganye ni minisitiri w'ubutabera johnston businge wanengaga bamwe mu bafungiye icyaha cya jenoside bakomeza kubesha imiryango yabo ko barengana nyamara baremeye ibyaha bakanabisabira imbabazi ni mu biganiro yagiranye n'imfungwa n'abagororwa bo muri gereza ya rubavu iherereye mu murenge wa nyakiriba aho yari yabasuye agira ngo arebe imibereho yabo ndetse anabaha ubutumwa butandukanye yari kumwe na komiseri mukuru w'urwego rw'amagereza ndetse na ambasaderi w'igihugu cya swede mu rwanda madame jenny olson amugaragariza uko imfungwa n'abagororwa bo muri iyi gereza bafatwa n'uruhare bagira ubwabo mu kwikemurira ibibazo mu basaga ibihumbi birindwi bafungiye muri iyi gereza harimo abarenga ibihumbi bibiri magana atatu bakirangiza ibihano bakatiwe kubera ibyaha bya jenoside minisitiri w'ubutabera businge johnston asaba kwerurira imiryango yabo ko bakoze kandi bafungiye ibyo byaha umwana yarakuze ubu ngubu amaze kuba imyaka makumyabiri n'itanu amaze kuba makumyabiri n'irindwi azi ngo umubyeyi we araha ararengana kandi hano tukuzi nk'umuntu wemeye wasabye imbabazi usobanurira n'abandi akamaro ko kwemera cyangwa se uracyari hano urakinangiye uravuga ngo ntabyo nzemera ninshaka nzapfa ukabwira umwana wawe ibitari ukuri uwo mwana uba umusiga mu rwanda rumeze rutya minisitiri businge avuga ko guhisha ukuri ku mabi bakoze bibangamira ubumwe n'ubwiyunge bukwiye kuba bwubakiye ku kuri gusesuye kuriya kuri uvuga udaciye ku ruhande gushobora gusobanurira abantu benshi amaherezo y'ababo uko yabaye aho bajugunywe kuriya kuri kurakomeye kuriya kuri kurakenewe kuko ntabwo tuzubaka ubumwe bwacu ntabwo tuzubaka ubwiyunge bwacu tutabwubakiye ku kuri abagororwa bafungiye muri iyi gereza ya rubavu bafite gahunda bise bohoka ubuhore n'abandi isobanurwa n'umwe mu bayigororerwamo ifasha abagororwa cyane cyane abari ku cyaha cya jenoside kuvugisha ukuri no gutanga ubuhamya kandi muri iyo gahunda wandikira abo wakoreye icyaha ukandikira n'umuryango wawe ukawuha kopi ubasobanurira ukuri ku cyaha wakoze n'uburyo wagikoze kugira ngo baba abaturanyi bave mu rujijo abarokotse jenoside nabo bamenye ngo urimo gusaba imbabazi byatangiye gutanga umusaruro hano kandi n'ahandi dutekereza ko bizatanga umusaruro minisiteri y'ubutabera ishimiye iyi gahunda kandi ikavuga ko izayitangiza no mu yandi magereza hirya no hino mu gihugu iyi minisiteri ari kwinenga bamwe mu bafungurwa barangije ibihano byabo ariko bagera mu miryango bakaba ikibazo aho kwitwara neza nk'umuntu wagororotse koko cyakora ivuga ko igiye kunoza gahunda yo gutegura abantu mbere y'uko bafungurwa kugira ngo batazasubira mu byaha bari barafungiwe iyi gereza ya rubavu ifatwa nk'intangarugero mu magereza yo mu rwanda haba mu mutekano n'ikinyabupfura ku bafunzwe ku buryo abananiranye mu yandi magereza ariho bimurirwa ibi ariko abagororwa basanga ari imbogamizi kuri bo kuko imiryango yabo itabasura ku bw'aba bagororwa abarengeje imyaka mirongo irindwi y'amavuko muri bo bafungirwa hafi y'iwabo kugira ngo byorohere imiryango yabo kubasura kuko baba bakeneye ubufasha bwihariye ikindi cyifuzo cyabo ni muzi ko hari abagororwa bafungwa amategeko atemerera gusaba bandika liberasiyo kondisiyoneri harimo abajenosideri n'abandi ubugambanyi na viyore n'ibindi twifuza ko mwadutakambira namwe nyine uko tuzagenda tubereka ko twagororotse mukadufasha kudutakambira kuri nyakubahwa perezida wa repubulika ku mbabazi ajya atanga kandi tuzi ko azifite minisiteri y'ubutabera ivuga ko ibyifuzo byabo bizasuzumwa kuko hazajya hakorwa isuzuma umugororwa ku wundi uwo basanze afite imyitwarire yerekana ko yahindutse kuko akaba yafashwa ubuyobozi bwa gereza ya rubavu busaba ubufatanye n'urwego rw'uturere mu gufata abakatiwe ku cyaha cya jenoside bakihishe mu turere urwego rw'amagereza ruvuga ko mu rwanda habarurwa imfungwa n'abagororwa ibihumbi mirongo itandatu n'umunani abasaga ibihumbi makumyabiri muri aba bakaba bafungiye ibyaha bya jenoside gereza ya rubavu yonyine irimo imfungwa n'abagororwa ibihumbi birindwi n'ijana na cumi na barindwi abarenga mirongo itandatu ku ijana bari munsi y'imyaka mirongo ine kandi ubuyobozi bwayo buvuga ko umubare munini wabo bafunzwe bazira ibyaha birimo gusambanya abakobwa ku gahato ubujura gukubita no gukomeretsa kimwe no gukoresha no gucuruza ibiyobyabwenge claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwahadijwi ry'amerika claude ganza ndagushimiye kuri iyi nkuru tuve mu rwanda tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo hashize iminsi icumi havutse intambara hagati y'abarwanyi ba gumino bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abarwanyi b'abamayimayi bo mu bwoko bw'abanyentu muri teritwari ya fizi mu kivu y'amajyepfo amakuru araturuka muri ako gace havuga ko ingo zigera kuri makumyabiri mu mihana ituwe n'abantu bagera ku gihumbi na magana atanu zose zatwitswe haravugwa kandi abagera kuri mirongo ine bahiriye muri ayo mazu cyakora umubare w'abaguye muri iyo mirwano nturamenyekana neza mugenzi wacu Geoffrey mutagoma yavuganye na delphin ntanyoma ni umushakashatsi akaba n'impuguke muri politiki ya congo yatangiye amubaza uko ibintu byifashe nyuma y'iyo minsi icumi ubwo bushyamirane butangiye uko bihagaze uyu munsi ahantu hitwa santire ya minembwe hatewe guhera umunsi w'ejo bundi batera ahantu hitwa mu karingi no mu mihanda ihegereye kugeza mu bigego ejo batera ahantu mu bice bya za kabingo mu biziba uburebye ni nka hafi wesite ya minembwe uyu munsi biriwe barwana ku buryo bari bageze muri metero nkeya z'aho ikibanza cy'indege cya minembwe kiba bimaze gutwika imihanda irenga mirongo ibiri guhera ku minsi ine y'ukwezi kwa gatanu abantu bamaze guhunga benshi mu mihanda myinshi hari abaje bahunga bagaruka muri santere za minembwe abandi bari muri mikenke naho ni muri hagufi ya minembwe hari abandi bahunze nabo bagiye mu bibira ubwo guhunga kw'abantu hariya ni ibintu ubona bigiye bimera nk'aho ari ibintu bisa n'iby'amoko ariko ko hari abahunga bahungira hamwe nubwo badahuje ibyo bita bita ko ari amoko iyo uvuze imihana makumyabiri uba uvuga nk'abantu bangahe ugereranyije ndakeka ko nta ntaruro nta n'umuntu yovuga ariko ushobora gutekereza ko umuhana ubamo ingo zirenze mirongo ibiri mirongo itatu kuri ya moyeni y'imiryango yacu y'ikinyafurika cyane cyane muri congo hariya muri este ni abantu benshi ni abantu barenga muri buri muhanda abantu barenga magana atatu magana ane abo ni abatwikiwe imihana wenda umukino ugereranya ko bageze aho ngaho ariko n'ahandi hegereye iyo mihana ahasigaye umuhano utarasha bose bahunze kubera ko abantu ntibari bari kumva ikintu kigiye kuba kubera ko igihe icyo ari cyo cyose abantu batekerezaga ko umuhanda ukurikiye nawo waba uri bushya ni ukuvuga ngo abantu barenga igihumbi na magana atanu ingo zabo zahiye ntibafite aho kujya abandi bafite ingo bahunze ntabwo bari mu ngo zabo nibyo kabisa abo abo umuntu agereranyije imihanda igiye kugera mirongo ibiri ni abantu inzu zabo zahiye ubona gisa nkaho kimeze nk'ikintu gikoze mu buryo buri sisitematike cyaje giteguye gusamburira abantu mu buryo bukoze neza muri iyo minsi icumi guhera ku minsi ine y'ukwezi kwa gatanu iyo mihanda yose yagize umunsi ku wundi umunsi ku wundi umunsi ku wundi kugira ngo umenye statisitike biragoye z'abantu bapfuye amakuru yihuta usanga bashobora kuba bahagaze abantu bagera za mirongo ine abo mirongo ine ni abantu bahiriye mu mazu ariko kandi intambara uko ihayira hihayirera n'abantu nabo barapfa abangaba bombi turashobora kubona ariko banasaba ko baza kurenga za mirongo ine bagiye baba bahiriye mu mazu barasibiye mu mazu na n'ubu biracyari imirwano hagati y'abamayimayi bagizwe na ba nyintu n'ababembe n'abafurero n'abanyamurenge uko niko umuntu abibona nibyo bigenda bigaragara vuba ku maso ariko hari n'amakuru mu bakeka ko yaba arayo agaragaza ko hari n'indi mitwe igenda izamo kubera ko bariya karere kagiye kumara imyaka igiye kuva kuva hafi imwe katuwemo n'imitwe myinshi y'abantu bafite imbunda bavuga mu bihugu biriya bituranye byaba u burundi byaba u rwanda nabo birakekwa ko ubu ngubu bari muri izo ntambara ariko usibye urupfu rwa kawaza nyakwana rwabaye nk'i- nk'imbarutso biragaragara ko hari ikintu umuntu yakeka ko ari ugutoteza ubwoko bw'abanyamurenge bikorwa n'ayo moko yandi kuki ayo moko atoteza abanyamurenge arabahora iki iki cya kawaza ntekereza ko ari ikintu ki- gituma ibintu bizamuka gusa bikihuta kubera ko nyuma y'urupfu rwa kawaza abantu bava ku birometero birenze mirongo umunani ijana ijana na mirongo itanu uteka neza ko batari bamuzi ariko bakaba babonye wenda impamvu nyamukuru iyi ntambara abantu bayikurikirana mu buryo bwa hagufi babona igiye guhura ah, n'ikintu cyitwa komine ya minembwe Ah, komine ya minembwe mm, abantu ba- ba- babona mu- muri bwa buryo bugufi komine ya minembwe ni- ni ni komine kimwe n'izindi zose zajeho n'izindi zihaye zizaho ariko hakazamo cya kintu cya bamwe bavuga ngo bamwe niyo ba nyir'ubutaka abandi si ba nyir'ubutaka abo bajya bita ko ariyo ba nyir'ubutaka baravuga bati komine ubwije muri minembwe ubwo ko igihugu kiragiye kigiye mu maboko y'abantu bamwe baza bita ko ari abashe kuva iyo komine igiyeho tumaze igihe mu- mu bintu byo kuzamuka uzamuka izi ntambara uko ngewe zireba uyu munsi uko zisa ni zigamije ku- kumara kuri iyo komine ubu nunabireba neza bigiye guhura neza n'izindi zabaye mu- muri iyi minsi ya- yanjye ishize zabereye mu bijombo kubera ko mu bijombo aho naho nta handi hari hari indi- hari hari ubu- indi yantite iyi- iyobowe n'abanyamurenge icyitwa gutuma ubwo ni gutuma ya bijombo iri mu bizamuka hariya biba bivuga ngo bamwe ni abashyitsi abandi nibo banyagihugu abandi nibo ba- bahageze mbere ibintu byitwa autochtoni nibyo niyo ntambara iri hariya nta hantu na hamwe turimo kubona leta nta hantu na hamwe turimo kubona ingabo igisirikare cya kongo cyinjira ngo gihoshe intambara hagati y'abaturage bacyo biraterwa n'iki ni ukuvuga hano hantu nta leta ihari ibi bintu ndi kukubwira umuntu ariko ashobora kugira ngo ni inzozi cyangwa n'ibitozi icyo ni cyo kibazo kiri muri purene de la ruzizi ubu ngubu muri purene de la ruzizi yitwa sheferi y'abarundi yahindutse sheferi de la purene Ha- mu- mu- mu- abapfurere bagiye bagira ubushefu de gotima abarundi bakagira ubushefu de gotima umuhano umwe leta ntiyashobora kugira imbaraga zo kuvuga ngo dore ko itegeko rivuga rikwiye kubahwa muri ubu buryo delphin ntanyoma ni umushakashatsi akaba n'impuguke muri politiki ya kongo yaganiraga na mugenzi wacu geoffrey mutagoma ku kuntu ibintu byifashe muri repubulika ya demokarasi ya kongo nyuma y'iminsi icumi ubushyamirane butangiye hagati y'abarwanyi ba gumino bo mu bwoko bw'abanyamurenge na ba mayimayi bo mu bwoko bw'abanyino ni muri teritwari ya fizi mu kivu y'amajyepfo turacyari muri kongo dukomereze ku makuru yerekeye ubuzima haravugwa ibibazo bya serivisi z'ubuvuzi mu nkambi y'abarundi ya murongwe mugenzi wacu vedaste ngabo yarayigendereye abayituye bamubwira uko ikibazo giteye izi mpunzi z'abarundi zivuriza ku ivuriro rya katarukuru biri mu birometero birenga bitatu n'inkambi ya murongwe zihura n'ibibazo byinshi zigeze kuri iryo vuriro birimo kuba ziba zijya kwivuza ariko abaganga bakazitegeka ko zijya gushakira imiti kuri za farumasi ziri hanze y'iryo vuriro niyo nkuru eveline na jean pierre ntakirutimana ni impunzi zo mu nkambi ya murongwe zahuye n'icyo kibazo cyo kubura imiti zigeze ku ivuriro rya katarukuru agiye kwa muganga ituru gatatu umwana arembye afise umuriro ndaguma ngenda ngo genda uzoze ejo ngo nta miti ihari ngo genda uzoze ejo ngo nta miti naze kugurisha itaye nari kujya gushaka agatobo k'ifu aha hepfo ku isoko cangura ibinini ku maforomasi mu gihe akina umwana akiramira je nari mfise umwana yari afise ingwara yo yo ku rukoba narirutse ntako batari bwanjye amafaranga ngaha abakongomani bampenda ngo iyo ngwara turaze kuyivura bikananirana nagenda mu- kwa muganga mu gatari kuru bagaca bambwira ngo iyo miti ngo ntiraboneka ubundi agaca kubwira ngo ndindira nzoyikuzanira ngo kw'iforomasiyo ngo yiwanje bimaze kugenda uko ari umuntu umwe w'umurundi wacu ya- yagitegereje uwo mwana wiwanje aravuga ati jewe ndagiye kumuzanira umuti uyu munsi ntanitike n'itike mu mpa yarigoye aje ibaraka arawuzana uwo muti nta n'itike namuhaye yaciye ambwira ati nawuguze bitanu mugabo mpereza ibihumbi bitatu ku buryo mbonye uyu mwana ukuntu amerewe akimana charlotte avuga yuko iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza bahabwa iyo bagana ivuriro rya katarukuru cyiyongera kandi no kuba nta modokari ya ambilanse yemerewe kurara mu nkambi kugira ngo ishobore kugoboka indembe ziba zafashwe n'indwara nijoro nk'umuntu yibungenza uko inda ifata kuri uwo umwe hari umara isomene yose aribwa bigasaba yuko abyitegurira n'ubundi afatwa iminota mikeya aho nyene akaca yibaruka birasabye yuko nk'umu kenshi bamaze igihe cyane cyane abantu bibarukira mu nzira kuko ataburyo bwo kwiyunguruza dufise musanzwe munzi uko dufashwe turonka ifungurwa ntituronka uburyo bwo kwiyunguruza mu kiringo yuko mu gisagara tubamo si ibisagara byo kuronderamo amafaranga kuko nabo n'abahatuye nabo nyine bakeneye akazi na nabo kazi twokaronka gute kuko nabo bakadukeneye ko ni ukuri mudufasha cyane cyane cyane nk'abantu b'abakenyezi kwibaruka ni ukuri ni ibiteye isoni umuntu kwibarukira mu nzira ushyitseyo bagusaba ngo amande bagusaba ngo tanga amande kandi nawe wabuze uburyo bwo kuhashyira gusa nubwo biri uku izi mpunzi zihamye yuko iki kibazo cyo kutagira imodokari ya ambilanse mu nkambi cyatumye zishakamo igisubizo zikora ingobyi gakondo yo gutwaramo indembe kuko bisobanurwa na nzeyimana jean marie umwe mu bakorerabushake baba mu nkambi ya murongwe kugira dukemure icyo kibazo cya ambilanse niyo baduha amanomero ayo baduhabwa amanota batelefone ko ubu arahagaze ntakora gisigura ko duca twiyaranja n'ingoga kugira umuntu ntadupfane tukarokora ubuzima bwiwe n'imana ikabidufashamo tugaca tumushyira ku musego turi nk'abantu barenga mirongo itanu tukagenda twiruka niba duca ku biti nta matara tugira iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa ikatarukuru cyatumye tugenderera iryo vuriro ariko umuyobozi w'iryo vuriro yanga kugira icyo adutangariza kuri ibi bibazo by'ubuvuzi izi mpunzi zihura nabyo adusaba yuko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya murongwe bwana bigirimana remi matiye ko ari wo wadusubiza ibibazo bijyanye n'ubuvuzi kuko ahorana nawe mu manama yego nk'uko bisanzwe bitegekanijwe umuntu arajya kwa muganga akavugwa nk'uko biri naho ushobora gusanga umuntu uko yipfuza ko yovugwa atari ko aronsa umuti bikaba ngombwa yuko barinda kumurungika ibaraka kwa muganga ku bitaro bikuru amakaronka y'umuti nk'uko bitegekanijwe ikibazo cy'imiti mikeya cyarahahora mu kwezi guheze ariko twaragiye mu nama turi mu nama baratubwira ko imiti yabonekanye kwa muganga ubu imiti iriho mwomenya yuko ishyirahamwe rya seri rihora risaba impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi kwigira mu rwego rwo kwikemurira ibibazo zigenda zihura nabyo nk'uko abaturage b'abakongomani batuye umurongo bazakiriye babyikemurira vedasenga bo ku bw'ijwi ry'amerika imurongo yo mu ntara y'Ikivu y'amajyepfo vedasite ngabo muri congo ndagushimiye cyane mu kanya turakomereza ku yandi makuru yerekeye ubuzima mu rwanda nk'uko nari bibabwiye rero mu yandi makuru yerekeye ubuzima turi mu rwanda turabaganira ku ndwara bamwe bita ibitimbo abandi bakayita imisozi cyangwa se imidido naganiriye na dr jean bosco mbonigaba wo mu gashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindirizi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc ibidido rero imidido cyangwa se imisozi ni imwe muri izo ndwara zititaweho iyo ndwara ni indwara ki ino ndwara ni indwara akenshi itayigaragaza iyo umuntu ayibonye kuko ni indwara yo kubyimba ibirenge cyane cyane byo hasi uhereye hano ku kirenge ikintu dukandagiza hasi kuzamuka ukageza wenda n'ahangaha mu mavi mu rwanda cyane cyane ikunze kuhaboneka ubundi hari indwara ikunze kuhidagitirwa n'impamvu zitandukanye cyane cyane izizwi cyane ku isi ni ebyiri cyane cyane iyitwa podokomiyose iyo ngiyo rero umuntu yandura kenshi bitewe no kugenda n'ibirenge igihe kirekire ku butaka bufitemo ubutare bwihariye bwinjira mu ruhu indi ndwara ikaba ari indwara ya filariyoze lemfatike yo iterwa n'agakoko cyangwa se bita parasite cyangwa se mu kinyarwanda muri kindi kinyarwanda indiririzi ako kaba katerwa n'umubu uri mu muntu hanyuma ukamushyiramo ubwoko bw'ako bw'iyo ndwara hanyuma uko igenda ikura mu muntu bikazatuma noneho ibirenge bibyimba ariko cyane cyane mu rwanda noneho iboneka ikunze kuboneka ni iya mbere twavuzeho iyihe podokoriyoze ya podokoriyoze Mhm. Ye. mu burundi iyi ndwara bo bayita imisozi nk'uko muvuze muti bamwe bitewe n'agace umuntu aherereyemo bayita ibitimbo abandi bakayita imidido mu burundi bayita imisozi noneho nagira ngo mutubwire ari bande bakunze kurwara iyi ndwara iyi ndwara ikunze kurwarwa n'abantu akenshi bagenda igihe kirekire ku butaka noneho ubwo butaka bukaba buri mu butare bigaragara ko ubushakashatsi bwagaragaza ko ubwo butare bwo muri ubwo butaka buba bwaturutse ku butaka bw'ibirunga niyo mpamvu ushobora gusanga wenda ahantu ho mu majyaruguru ndetse n'uburengerazuba bashobora ku- kuba bafite iyo ndwara cyane wenda kuruta ahandi ariko ntibivuze ko nk'ahari idahari nubwo mu rwanda ari nke cyane bigaragara ko ari nke cyane ku buryo no mu mazeru n'ibice zeru zeru zeru eh, ubushakashatsi bwagaragaje ko mu by'ukuri bishobora gusaba imyaka icumi kugira ngo umuntu agaragaze ubwo burwayi noneho hari n'ikindi cyagaragaye ko mu by'ukuri muri abo bantu bayirwara hari ukuntu mu miterere yabo y'umubiri ibyo twakwita jenositike baba bari bagihushagarira cyane kuri ubwo butaka noneho ubwo butaka bwakwinjira mu ruhu kubera bwabushagarira bo mu babamo bitewe n'imiterere y'umubiri bakaba bagira uburyo umubiri wabo uhita ushaka kwirwanaho bitewe n'uko umubiri wabo ugira ubushagarira kuri ubwo bu- muri ubwo butare bwo mu butaka bigatuma noneho hahantu ubutaka bwinjiriye habaho uh, kubyimba kw'imiyoboro imwe n'imwe iyobora y'amatembabuzi yo mu birenge ukubyimba kwayo ikagenda yangirika uko yangirika ndetse hari n'igenda ifungana ikaziba iyo amazi atemberaga hariya mu birenge aba atagitembera neza bigatuma rero ikirenge kibyimbamo kubera ya mazi atabasha gutembera Eh, ubwo se iyo ndwara iravurwa ikaba yakira nk'uko nari maze kubivuga mu kanya gato urumva ko niba bitewe n'imiterere y'umuntu cyane genetike wa wundi uteye ku buryo agira ubushagarira cyane bwihariye kuri bwa butaka biravuga ngo ushobora kuvurwa cyangwa gufashwa umuntu ashobora gufashwa akagira ubwo agaruka ku- kugira ikirenge kizima nk'abandi bantu bose bagira ngo bayirwaye ariko ibyo ngibyo byasaba ko za ngamba zijyanye no kwirinda gukunda bwa butaka bwa butaka bu- bumutera ibibazo bimusaba ko izo ngamba zikurikizwa niba wenda agomba gukomeza kwambara inkweto igihe cyose agakomeza kuzambara kuko aramutse adakurikije ya mabwiriza cyangwa za ngamba zimurinda gukunda bwa butaka yakongera akagira ikibazo cyo kubyimba ibirenge nka kwa kundi kuko urumva ni biba bimuri we- biri muri we bitewe n'imiterere y'umubiri we Mhm.
Eh, Ye.
ariko a- barafashwa rwose ku buryo hari ikintu hari icyo bitanga ngo tutavuga ngo ni ugukira burundu Mhm.
ariko usanga agize ikintu kizima ku buryo usanga rwose afite ubuzima bwiza utamenye ko wanarwaye iyo ndwara Mhm.
kereka wenda bitewe na degere byagezeho nibwo bishobora kugabanuka gatoya ariko wenda bikaba bitahita bica ako kanya ariko wamureba ugasanga ntabwo bimuteye ku- ubumuga ntibitumye eh, atikorera imirimo ye isanzwe ku buryo usanga rwose ameze nk'abandi bantu bazima badafite iyo ndwara Mhm.
nk'uko twabivugaga ni indwara rwose ishobora kwirindwa mu buryo buzuye ku buryo rwose abantu batakwigira bahugira aho bahurira nayo cyane cyane niyo baba bafite ya miterere yabo y'umubiri yihariye ku buryo ariko bitatuma bayirwara urugero eh, kwirinda ni uburyo busanzwe bw'isuku rusange abantu bagira cyane cyane kwambara inkweto nibwo buryo bw'ingenzi cyane kwirindwa kugira ngo umuntu ayirinde kuko iyo umuntu yambaye inkweto mm, icyo gihe ntabwo ivumbi rimugeraho cyangwa se niyo nk'abantu bakunze kugira ibikorwa by'ubuhinzi cyane bakaba batunzwe n'ubuhinzi bashobora guhinga ko bambaye inkweto zi- zibagera hejuru ku buryo batabasha kujya aho bahurira n'ubutaka bubashe kwinjira mu ruhu rwabo noneho no ku bandi bantu bashobora kuvuga bati se birashoboka gute ko twahinga twambaye inkweto ahantu hagoye tugurana no mu gishanga cyangwa ni ahandi hantu ha- hagoye kwambara inkweto cyangwa se tu- ntitubasha kubona izo nkweto twakwambara turimo duhinga Mm.
aha birashoboka ko mu gihe noneho barangira ibikorwa byabo by'ubuhinzi bashobora kugira isuku ihagije y'ibirenge kugira ngo rya vumbi cyangwa bwa butaka bwagiye bufataho bubashe kuvaho aho ngaho bisaba iki bisaba gukaraba neza amazi n'isabune hanyuma noneho ahandi haba hafashemo ubutaka urugero nko mu nzara cyangwa se mu hagati y'amano bakaba bakoresha n'akaroso ga- gaciriritse bakaba babasha kuhakuba neza ku buryo bizera koko bwa butaka bwavuye ku kirenge bugasigara ku kirenge ngo bukomeze kwinjira mu ruhu buzagende bwangize imiyoboro ntembabuzi iba mu birenge jean bosco dr jean bosco mbonigaba uh, wo mu gashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindirizi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda yadusobanuriraga yaduhaga inama dusobanura n'ibyerekeye indwara y'ibitimbo cyangwa se imisozi akaba rero ari nicyo kiganiro dusorejeho kiganiro iwanyu mu ntara mwakoze mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma ya enjeniyeri misha ifatanije na faseri gebeho mwari kumwe kuri mikoro nanjye eugenia mukankusi mukomeze rero gukurikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu masaha ari imbere mugire ibihe byiza